Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese bundi duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederica nkundikije vyerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ivyipfuzo kumbura ry'akagwi k'abantu bafise intumbero yo gukumira abandi uyo ni agatongo rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi avuga ko itegeko rishasha rizogenga amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rujanye n'amakuru yishuzwa uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera asinapol rwigara hamwe n'inkuru yerekeye umutahe ukoreshwa nabi mu bigo birenga cumi na bibiri vya leta turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino kw'isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloyiza umwanya ni uwawe urakoze frederike nkundikije ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr ishikiriza ko hakenewe imiliyoni amajana abiri na mirongo icenda na zitandatu z'amadolari y'abanyamerika kugira rishobore kugarukira ku mpunzi z'abarundi rivuga ko ziharurwa ku bihumbi amajana atatu na mirongo ine na bitanu ziba mu buzima butoroshe mu bihugu bibanyi ari byo tanzania repubulika iharanira demokarasi ya kongo u rwanda hamwe na uganda hcr ishikiriza ko ibihumbi vy'impunzi z'abarundi bishwe n'inzara kuko ibifungurwa bahora bahabwa vyagabanijwe ku bw'ubukene bw'amafaranga ivuga kandi ko babangamiwe n'indwara ku bw'ubukene bw'imiti itaboneka ku rugero rushimishije amashuri ngo yarengewe n'abana ku buryo inyigisho zitangwa nabi kandi harakenewe ngo uburaro bwiza hcr ivuga ko itabona icotuma ihamagarira impunzi gutahuka mu gihugu cabo uburundi kandi ko atanumwe mu mpunzi yorungikwayo ku nguvu atabyishakiye aya makuru ijwi rya amerika riyakesha lisa shlein ni umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika nyene ku cyicaro ca hcr i geneve mu gihugu c'ubuswise umuhari w'iterabwoba al shababu uremanga ko ari wo uri inyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo ku munsi wa kabiri ejo ku ihoteli ifatanye n'amazu y'ibiro i nairobi mu gihugu cya kenya igipolisi gitangaza ko abantu bashika cumi na batanu ari bo bamaze kumenyekana ko bishwe hamwe n'igitigiri cy'abakomeretse kitaramenyekana hari amakuru avuga ko umunyamerika hamwe n'umwongereza bahasize ubuzima umushiranganji wa kenya ajejwe intwaro mu gihugu hagati fred matiyange ashikiriza ko igihugu gitekanye kandi ibintu byasubijwe mu buryo igitero icyo gitero ku hoteli nairobi cyatanguye ku muhingamo w'ejo ku wa kabiri hatangura kumvikana igisasu caturitse hanze y'ibanke hanyuma mu nyuma ibindi bikurikira mu ihoteli al-shababu ukaba waragavye ibindi bitero nk'ibi muri kenya harimo ico mu kwezi kw'icenda bibiri na cumi na gatatu mu kibanza kirimwo amaduka menshi i nairobi citwa westgate mall ahasize ubuzima abantu mirongo itandatu n'indwi muri afurika kandi abacamanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe e, mu buholande barambitse izera laurent bagbo yahoze ari perezida w'igihugu ca cote d'ivoire hamwe na charles bregude yahoze ari umushikiranganje ajejwe urwaruka ayo matora yatumye ya akurwa mu matora ni mu ntureka zabereye mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi yatumye akurwa no ku butegetsi umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuno tarfuse avuga ko atavyemezo vyerekana ko bagbo na bregude bateguriye hamwe umugambi wo gukokeza ababashigikiye gukora ubwicanyi uwo mucamanza yategetse ko abagabo babiri barekurwa buno nyene ariko yigijeyo iyo ngingo gushika kuri uyu munsi wa gatatu kugira aho akanya bashikiriza amanza ko gufata ingingo nimba bazokunguruza urubanza inama nshingamateka y'ubwongereza ryo kwa kabiri yarahakanye ku majwi menshi umugambi w'umushikiranganji wa mbere tereza may wo gukura ubwongereza mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya ibyo byatumye haba amakenga y'ingene ico gihugu kizova muri uwo muryango w'ibihugu mirongo ibiri n'umunani ku isango ryari ritekanijwe kuwa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatatu umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi parti travayiste jeremy corbins yavuze ko iryo tora ari itsindwa ry'umugambwe wa may umugambwe w'abakonservatere kandi agasaba ko kuri wa gatatu inama nshingamateka ikorana kandi igatora kumukurako icizere intumwa z'ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa buraya zemeranije mu kwezi kwa cumi na kumwe ingene iva ry'ubwongereza muri uyu muryango rizogenda inyuma y'ibiganiro bitari byoroshye mu gihe inama nshingamateka ibitesheje agaciro ntawuzi ibigiye gukurikira may afise gushyika ku wa mbere uza kugira azobe yatanze ikindi cyiyumviro kuri uwo mugambi wiwe mu kurangiza perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ariko ariyumvira nimba yo kwemeza ko ubutavuga rumwe n'ubutegetsi muri venezuela yuwane guaido yoba umukuru w'igihugu yemewe n'amategeko ibyo byashyikirijwe na televiziyo cnn yaha muri amerika mu makuru ivuga ko yakuye ahantu hatatu yirinze kuvuga guaido arongoye inama nshingamateka ya venezuela yatangaje mu ndwi iheze ko yifuza gusubirira uwo musosiyalisita akaba na perezida nicolas maduro ibiro white house ntibyashotse bigira icyo bivuga kuri aya makuru ariko umuvugizi w'akanama ka leta z'ubumwe za amerika kajejwe umutekano mu gihugu garret markis yabwijwe rya amerika ejo kuwa kabiri ko leta ya trump ishyigikiye inama nshingamateka nk'urwego rwa demokarasi muri venezuela
urakoze yaroyize ku makuru uheje kudushikiriza i kigali mu rwanda umucamanza muri sentare y'ubudandaji yafashe ingingo ivuga ko anne rwigara umukuru uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapol rwigara hamwe n'umunyamigabane ari kumwe nawe neza ivone yarashinzwe kubungabunga umutungo bagize uruhara mu ikoreshwa nabi ry'amafaranga ryatumye uruganda rutariha amakori abaregwa bavuga ko bazokunguruza urubanza ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda byibura iminota itari munsi ya cumi n'itanu niyo umwari w'amahoro ane rwigara yamaze imbere y'umucamanza yumva ibikubiye mu cyemezo cy'urubanza bamaze iminsi bahanganyemo n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirarega abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ibarirwa mu kayabo ka miliyari zikaba akabe esheshatu z'amafaranga uwamahoro ane rwigara umuyobozi mukuru w'uruganda rw'itabi premier tobacco company limited icyarimwe n'umunyamigabane niwe wenyine wagaragaye mu cyumba cy'urukiko mu baburanura urubanza ikigo rwanda revenue authority kiramurega we na bagenzi be barimo neza ivone wari umucungamutungo w'uruganda ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bagiye batanga amakuru atari aya nyayo ku byerekeranye n'imisoro ibyo byose ngo babikoze ku bushake abunganira ikigo rwanda revenue authority metre baje n'ibyiringiro na mugenzi we gatera jean clement bavuga ko abanyamigabane b'uruganda bari bafite inyungu zo kurengera ibikorwa by'uruganda aho gusuzuma imikorere yarwo umunsi ku wundi ngo bararebereye kugera aho rudashobora kwishyura imisoro bavuga ko impamvu bahisemo kurega abanyamigabane ari uko basanze nta mitungo y'uruganda yashoboraga kugurishwa ku buryo yavamo imisoro rwishyuzwa ubwunganira abanyamigabane ndetse n'uruganda ptc metre janvier rwa gatare we akavuga ko nta ruhare na ruto abanyamigabane barimo ane rwigara ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa rwigara bagize mu gutuma uruganda rutishyura imisoro akavuga ko iyo biba byarabayeho bagombaga gukorerwa dosiye nshinjabyaha igashyikirizwa inzego z'ubutabera zikabakurikirana uyu munyamategeko akifuza ko byaba byiza hakozwe igenzura ryimbitse rigaragaza uburyo iyo misoro itishyuwe mu isesengura ry'umucamanza yanzuye ko umwari w'amahoro ane rwigara umuyobozi w'uruganda rw'itabi icyarimwe n'umunyamigabane na neza yvonne wari ushinzwe icungamutungo ry'uruganda bagize uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro avuga ko bagize uburangare ntibakurikirana ibikorwa by'uruganda bituma rugeraho kutishyura imisoro maze ategeka ko bagomba kuryozwa ayo makosa yabo abandi banyamigabane barimo madame mukangemanya adeline rwigara umugore wa nyakwigendera sina paul rwigara uza no ku isonga mu bafite imigabane myinshi kuko yihariye hejuru ya mirongo cyenda ku ijana umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bigaragara ko hari aho bari bahuriye n'imicungire y'uruganda yavuze ko kugira imigabane myinshi kwa mukangemanyi ikomoka ku izungura ku igenzura ryimbitse uruhande ruregwa rwasabaga ry'uburyo umusoro utishyuwe umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yavuze ko bidasaba abahanga mu ibarurishamari kandi ko nta n'inzira yo kongera kujya kubarura kuko bigaragara ko umusoro utishyuwe uretse kuryozwa umusoro w'uruganda rutishyuye bireba ane rwigara umuyobozi n'umunyamigabane wa ptc ndetse na neza ivone rwanda reveni otoriti yari yifuje ko yahabwa miliyoni ebyiri z'indishyi kuko ngo bayishoye mu manza icyakora mu gaciro k'umucamanza wo mu rukiko rw'ubucuruzi we yategetse ko ane rwigara na neza ivone bagomba kuzishyura ibihumbi magana arindwi by'indishyi yategetse kandi ko aba bayobozi icyarimwe n'abanyamigabane ba PTC bagomba gusubiza ikigo Rwanda Revenue Authority ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'igarama y'urubanza cyatanze isomwa ry'urubanza rirangiye umwari w'amahoro ane rwigara yabwijwe rya amerika ko icyemezo kidashimishije kandi ko biteguye guhita bakijuririra icyemezo cy'umucamanza ntabwo tucyakiriye neza ariko nta kibazo kubera ko tuzajurira turacyafite uburenganzira bwo kujurira kubwo rero icyemezo twaba tutacyishimiye tuzajurira byarwo
dufite iminsi mirongo itatu ubwo tuzajira muri iyi minsi mirongo itatu guhera uyu munsi
urubanza ruriho mu rukiko rw'ubucuruzi rwanda revenue authority irega abanyamigabane kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro mu gihe mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu karere ka gasabo naho harimo urundi rubanza rubangikanye n'uru uruganda rw'itabi rwa rwigara rurega ikigo rwanda revenue authority ko gifatanije n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metere vedaste habimana bateje mu cyamunara fonde commerce y'uruganda kugeza ubu baravuga ko yaba igena agaciro ry'iyo cyamunara n'ayavuyemo batayazi ni cyamunara bavuga ko yakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bakayiregera basaba ko yateshwa agaciro mu bindi byatejwe cyamunara twabashije kumenya yavuyemo mu mitungo y'uru ruganda nakwibutsa imashini zakoraga itabi na sitoke y'itabi byavuyemo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga aho hari mu mwaka ushize abiri na cumi n'umunani ibyo kwa rwigara na leta y'u rwanda byatangiye gukara cyane mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka mu gihe umuryango we utarya umunwa mu kubushinja ko aribwo bwamwuhitanye uru ruganda rumaze umwaka usaga rudakora bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri magana atatu z'amafaranga y'umusoro wa buri kwezi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
urwego rwa sena y'u rwanda ruvuga ko rurajwe ishinga n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga mu bigo cumi na bibiri vya leta rwatangwe kumviriza abayobozi b'ivyo bigo ku ikubitiro humvirijwe ubuyobozi bwa kaminuza y'u rwanda ni inkuru ya asumita kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda hashize imyaka itatu yikurikiranya ibigo cumi na bibiri bikomeye mu rwanda bihora bivugwamo imikoreshereze mibi y'imari ya leta umugenzuzi mukuru w'imari ya leta atunga agatoki ibi bigo ko bikoresha nabi umutungo w'igihugu kandi ari nabyo bihabwa igice kinini cy'ingengo y'imari ugasanga umutungo wa leta ingengo y'imari ya leta n'umutungo bahawe bingana na birenze mirongo itandatu ndetse tutitonze twasanga ari nka mirongo inani n'umunani ku ijana ariko nibura reka tube modoreti tuvuge mirongo itandatu ku ijana ya miliyari ibihumbi bibiri magana magana ane mirongo ine n'eshatu turabona iki ntabwo birimo gukabya ariko uwo ni umubare ukomeye abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri sena y'u rwanda batangiye kuri uyu wa kabiri gahunda yo guhamagaza abayobozi b'ibi bigo kimwe kimwe kugira ngo basobanure imicungire mibi ivugwa mu bigo bayoboye n'icyakorwa ngo bikosorwe kuri uyu wa kabiri komisiyo ya sena yumvise abayobozi ba kaminuza y'u rwanda senateri muhongayire jacqueline avuga ko ibi bigo bimaze kugira uburambe mu kudakurikiza amabwiriza y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hashize imyaka dutanga imyanzuro iyo myanzuro ntishyirwe mu bikorwa imyanzuro ikagenda igaruka amakosa akagenda agaruka ari ukutubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ari imicungire mibi cyane cyane kuri ibi bigo bikomeye bikoresha ingengo y'imari irenga mirongo itandatu ku ijana y'ingengo y'imari y'igihugu cyose murumva uburemere ibyo bigo cumi na bibiri bifite twahereye ku kigo cya ur twagaragaje yuko nta mpinduka igaragara mu micungire y'ibi bigo ariko turavuga tuti noneho reka tubonane n'abangaba ba nyir'ubwite imbone nkubone tuganire tubahe umwanya bisanzure batubwire inzitizi ni izihe kaminuza y'u rwanda yabimburiye ibindi bigo kwisobanura imbere ya sena iratungwa agatoki mu micungire mibi y'umutungo mu gihe cy'imyaka itatu ishize icyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyerekana ko hari amafaranga menshi yakoreshejwe ibyo atagenewe ngo hari amasoko yatanzwe mu buryo bw'uburiganya abayobozi ba kaminuza bisobanura bagaragaje ko imicungire mibi ivugwa mu kigo bayobora yatewe ahanini no kuba harabayeho ihuzwa rya za kaminuza mu myaka imyaka itanu ishize uyu ni madamu francoise kayitare umuyobozi wungirije muri kaminuza y'u rwanda ushinzwe ubukungu mu by'ukuri ibigo byose byahurijwe muri kaminuza y'u rwanda nta kigo na kimwe cyari cyarigeze kigira raporo nta makemwa bivuze ko kaminuza ihuzwa yahujwe ari uguhuza n'ubundi ibigo byari bisanzwe bifite imicungire n'imiyoborere nakwita ko itanoze ku basenateri bamwe imikorere mibi ya kaminuza y'u rwanda ngo iteye inkeke mu gihe ariyo igihugu cyaha inshingano zo kugishakira abakozi beza ndetse hari abasanga iyi mvugo itari ikwiye uyu ni senateri karangwa kirizoroge na senateri muhongayire jacqueline n'abarangije muri kaminuza bakora mu bindi bigo ibyo bigo bibona kilini oditi bivuze rero yuko ikibazo gikomeye cyane ngira ngo ahubwo ni ubushake guhora bavuga ngo hari ibigo byahujwe muri UR hari ibigo byahujwe muri RCCB ikigaragara ni uko harimo ikintu cy'uburangare no kudashyira mu gaciro no kutumva uburemere bw'inshingano kuko ntabwo wahora uvuga ibintu ibigo byahujwe hashize imyaka itanu ngo ubu ngubu uhora ugarura cya kibazo cy'impamvu y'uko hahujwe ibigo ariyo mpamvu hakigaragara kunyereza umutungo hakigaragara gutanga amasoko nabi hakigaragara kutagira ireme ry'uburezi hakigaragara kudakurikirana ishoramari igihe rero amafaranga ya leta ingengo y'imari ya leta ituruka mu misoro y'abanyarwanda yaba ituruka no mu baterankunga igihe ayo mafaranga atacunzwe neza akasesagurwa akanyerezwa birumvikana ko abavutswe imibereho myiza n'amahirwe angana ari abanyarwanda ku rutonde senizatumiza hagaragaramo ibindi bigo bikomeye bya leta cyane cyane bikora ubucuruzi nka rssb ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara rwanda revenue authority ikigo gishinzwe iby'imisoro n'amahoro rabu ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi rdb ikigo gishinzwe iterambere ndetse n'ibigo bishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi ibi bigo byonyine umwaka ushize w'ingengo y'imari byari byagenewe miliyari zisaga igihumbi magana abiri z'amafaranga y'u rwanda rwanda bihwanye na mirongo itandatu ku ijana y'amafaranga igihugu gikoresha mu ngengo y'imari yose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali bakunzi b'ijwi ry'amerika umwaka musha muhire ikiganiro kira c'amagara y'abantu mu burundi cagarutse ijwi ry'amerika rizoza rirabashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva ku wa gatanu gushika ku wa kabiri ni guhera saa kumi na zibiri n'iminota cumi ku mugoroba turabararitse mu Burundi naho abigenga babona ko bakumiwe mu matora atekanijwe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri bafatiye ku ngingo ziri mu nteguro nshasha y'iteko rizogenga amatora yimirije agatongo rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yatowe nk'uwigenga avuga ko iryo tegeko ryashizweho n'abantu bashaka gukumira abigenga mu runani rw'imigambwe yemewe n'amateko bavuga ko atakumirwa riri muri iryo tegeko ni inkuru yo mu menshi amakuru y'ijwi ry'amerika Imana ari i bujumbura mu burundi muri iyo nteguro y'itegeko rishasha rigenga amatora ya bibiri na mirongo ibiri uwigenga n'umuntu atari mu mugambwe n'umwe n'imiburiburi haheze umwaka awuvuyemo akerekana ko yigenga ugereranije n'indiyane za politike akanashyikiriza umugambi wiwe bwite ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'umunani idondora uwigenga uwo ari we yemeza ko uri mu nzego z'umugambwe adashobora kwitoza nk'uwigenga kiretse haheze imyaka ibiri akuwe cyangwa yikuye mu mugambwe yahoramwo umushingamateka agatonda rwasa yatowe nk'uwigenga yemeza ko iyo nteguro y'itegeko yaje gukumira abigenga mu matora atanga akarorero ku bijanye n'intonde zugaye ubwa mbere na mbere bivuga yuko kugira ngo ibijanye n'ibitigiri by'amoko by'abakenyezi kugira ngo byubahirizwe yuko abahiganwa batanga intonde zugaye none umuntu umwe yogira urutonde rwugaye vyerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ivyipfuzo kumbure ry'akagwi k'abantu bafise intumbero yo gukumira abandi bagaca bavuga yuko uwo muntu nimba yitoje nk'uwigenga kugira ngo aronke ikibanza mu nama nshingamateka abwirizwa kuronka kuronka amajwi mirongo ine ku ijana n'imiburiburi yo mu karere yitojemo ivyo wewe wumva bishoboka duharura abiri ku ijana ku majwi yabaye mu gihugu cose ubundi ngo mirongo ine ku ijana mu karere umuntu yitojemo none twaba tugiye kugira inama nshingamateka zibiri inama nshingamateka y'igihugu n'inama nshingamateka y'intara kiretse ko umushingamateka agatogwasa akongera akaba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka abona ko hari ibihushane muri iyo neguro y'itegeko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi agaruka ku ngingo y'ijana na cumi na gatatu itegekanya isubirizwa ry'umushingamateka ivuga ko uwigenga umugwiseni umusubiriza n'uwitoje nk'umushingamateka ava mu mugambwe canke urunani rw'imigambwe yaronse amajwi make mu gihe ngo habaye ngo ibintu by'abanganije ngo ayo uwigenga ngo acagabugwa n'imigambwe agabugwa n'imigambwe gute wewe wanye ko atashobora gukora nk'umugambwe hama kandi ushake ko umusaruro wiwe umwimbu wiwe ugabana n'imigambwe ngo mu gihe yoba yarose iyo ntebe hanyuma akayivako ngo baca bamusubiriza uwuvuye mu mugambwe nta namwe vyakabaye igihe cose iyo amatora aba habaho ubutorwa habaho no gutegekanya uwoshobora kumusubirira mu gihe yoba agiye mu yandi mabanga canke bidakunze yuko arangura amabanga icyo bita mu gifaransa suppléance nimba ari uwigenga asubirwa n'uwigenga nimba ava mu mugambwe kanaka mu mugambwe kanaka gushira akajagari mu mategeko mwenuko izo rero ni ingorane niniya cane urunani rw'imigambwe yemewe n'amategeko ariko rwatunganije inama yo guhinyanyura igitegeko rigenga amatora yo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ryahahora bemeza ko batumiye abanyamigambwe felicien nduwuburundi arurongoye avuga ko ivyafatiwe ko ari ibiharuro abigenga baronse mu matora ya bibiri na cumi na gatanu abigenga ntibahukiye mu mugambwe hari hatumiwe abaho abarongoye imigambi none wumva uwigenga wo mutumira gute atarongoye umugambi jewe nibaza ko ari abahuguza uwoma akarorero k'ikintu kimwe cerekana yuko iryo tegeko ryoba ryorohereza abari ku butegetsi none wabonye abigenga bafise abanywanyi bakeya babonye ko barowe baronse intebe nyinshi ni ukuvuga bafashe mirongo ine ku ijana uko babonye yuko bashobora kuyakuyiza abanaravye intebe bari baronse bari baronse intebe zitari nke nibaza ko atogira ingorane none nta banywanyi bafise ku bijanye n'ikumigwa rivugwa ndubu Burundi avuga ko itegeko riza ahubwo rifasha kugira amatora yitabwe na bose ariko mu kuritunganya hisungwa amategeko ari mu gihugu na cane cane ibwirizwa shingiro uyavuga ko bamukumiriye we n'ivyo yishiramo ubundi hose ushaka ko amatora ajamwo bose ntihagire abantu bavuga ngo bakumiriye abantu ushaka amatora ajamwo bose erega atandukanye ibintu n'ibintu abigenga si abanyamugambwe abigenga barigenga abigenga barindirira ko itegeko ribaho bakazokurikira ibivugwa ku bigenga ini bwizo shingiro rivuga gute kiretse ko uwigenga yitoza ku giti ciwe mu nteguro y'itegeko rishasha nta n'urunani rw'abigenga rwemewe mu ngingo zahindutse harimwo ijana na kane ivuga amafaranga uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu abwirizwa gutanga ayo nayo akaba ari miliyoni mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi agasubizwa n'imiburiburi uwashikanye ibice bitanu ku ijana mu matora y'igice ca mbere ni mu gihe mu itegeko ryahahora ryategekanya imiliyoni cumi na zitanu z'amafaranga y'amarundi kuwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu iyo neguro ikazoca ijanwa mu nama shikiranganji kugira yemezwe ishikirizwe inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere y'uko iterwa ku mukono n'umukuru w'igihugu c'u burundi i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wa kiganiro amerikana cereke vyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri bihe tugezemwo thomas kaminindi niwe yaduteguriye iki kiganiro
mwaramutse neza ku wa gatanu w'icyumweru gishize kimwe mu binyamakuru bikomeye muri leta zunze ubumwe za amerika the new york times cyatangaje ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi fbi ikigo cy'igihugu cy'igenzacyaha yatangiye gukora anketi zo kumenya niba perezida donald trump ari maneko w'uburusiya new york times ntisobanura niba zigikomeza ariko ivuga ko nyuma zaje kujya mu maboko y'umugenzacyaha wihariye robert mura ibyari bizwi ku mugaragaro ni uko robert mura akora anketi ku ruhare rw'uburusiya mu matora yo muri amerika yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu trump yatsinze anketi zo kuneka ntizari zarigeze zivugwa kugeza ubu new york times abahanga mu by'amateka ubutasi ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bose bavuga ko ari ubwa mbere mu mateka y'amerika perezida wayo akozweho anketi akekwaho kunekera ikindi gihugu intego ni ukumenya niba perezida trump abangamiye umutekano n'inyungu by'igihugu cye yaba abizi cyangwa yaba abikoreshwa n'uburusiya atabizi bifite izihe ngaruka twifashishe madamu asha rangapa ni mwarimu muri kaminuza ya yale muri amerika yabaye umugenzacyaha wa fbi muri iki gihe ni n'umusesenguzi wa televiziyo cnn mu birebana n'umutekano wa amerika ku cyumweru gishize asharangapa yatangaje inyandiko ndende mu kinyamakuru washington post ikindi kinyamakuru mu bikomeye muri amerika ati nk'umuntu wamaze imyaka nkorera fbi muri anketi ku bamaneko b'amahanga mu gihugu cyacu ndahamya ko fbi itari gufungura anketi kuri perezida trump idafite ibimenyetso by'ibanze bifatika asobanura ko intego ya nketi ku bamaneko b'amahanga mu gihugu bigamije ibintu bibiri kumenya ubangamiye umutekano w'igihugu no kumubuza kubikomeza anketi zirangira ari uko abagenzacyaha basanze nta kibazo ku mutekano w'igihugu gihari cyangwa se basanze cyararangiye niba cyarigeze kubaho anketi kandi zirangira nanone iyo abagenzacyaha basanze hari ikibazo noneho bagahagarika ibikorwa by'abagiteza imwe mu nzira zo kubihagarika ni ugukumira uteye ikibazo ntashobore gukomeza kugera ku mabanga y'igihugu kuri porofeseri rangapa ibi ntibishoboka ku mukuru w'igihugu inzego z'ubutasi niwe ziha raporo aramutse rero anekera ikindi gihugu mwarimu rangapa yemeza ko fbi ifite inzira imwe rukumbi kumushyira ku karubanda ibinyujije mu nteko ishinga amategeko congress madamu rangapa yanzura igitekerezo cye muri washington post ati anketi niba zigikomeza zishobora kuzerekana ko trump atigeze aba ikibazo cy'umutekano w'igihugu icyo gihe yakwishimira ko mura ashyikiriza raporo ye inteko ishinga amategeko byahagarika urwikekwe ruri muri rubanda maze noneho bakiyumvisha ko adakorera uburusiya anketi ziramutse zerekanye ko trump akorera abarusiya nabyo kubimenyesha congress niwo mwanzuro wonyine fbi ifite congress niyo yonyine yafata ibyemezo bikwiye byo kurangiza ikibazo kibangamiye umutekano w'igihugu inshuti zacu mbibutse ko kugeza ubu nta makuru ahari avuga ko anketi fbi yatangije mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi zo kumenya niba perezida trump ari maneko w'uburusiya zigikomeza ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza murakarama
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na jeffrey mutagoma yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.